pale unapotusikiliza
imwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'amakuru duhera kuyo hirya no hino ku isi tugezwaho na alois bigirimana
mwaramutse jeffrey ayo hirya no hino ku isi turayahera ku mugabane wa afurika leta ya somaliya ivuga ko abajejwe umutekano ejo barangije imishamirano yabahuje n'umuhari w'iterabwoba wa al-shababu iyo migwano yamaze amasaha ane yabereye ku biro by'umukuru w'igisagara ca mogadishu ejo ku munsi w'imana no ku zindi nyubako za leta umushikiranganji yo kumenyesha amakuru imico kama n'ingenzi muri somaliya yavuze ko abajejwe umutekano barashe bongera barica aba al-shababu batandatu bari mu bakoze ico gitero ceje ku munsi w'imana yongeye ko abasivile batanu bahasize ubuzima abandi bane barakomereka leta ya somaliya ivuga ko abagwanyi ba al-shababu bashitse muri ico kibanza baje n'amaguru biyoberanije nk'abasirikare ba leta bashitse baturitsa igisasu bagikurikiza n'ayandi masasu y'inkoho menshi al-shababu yarigambye ivyo bikorwa ubicishije ku rubuga rwa telegrama wemeje ko abagwanyi bawo bateye ku ngoro yusuf hussein jimari umukuru w'igisagara ca mogadishu akoreramo wavuze ko wishe abantu mirongo itatu na bane barimwo abategetsi abasirikare n'abakozi ba leta ariko nta makuru yigenga aremeza aya makuru yatangajwe na al-shababu iki gitero kibaye mu gihe leta ya somaliya ikibandanya ibikorwa byayo bya gisirikare mu ntara zitari nke kugira ikure al-shababu mu bisagara n'imihana yifatiye ku munsi wa gatandatu abategetsi muri leta ya jubalen batangaje ko abasirikare babohoje igisagara ca jana kabdale kiri ku birometero mirongo itandatu mu burengero bwa kismayo muri nigeria naho abategetsi bavuga ko umugwi w'abarondera ukibandanya ibikorwa mu gihe abantu bitwaje ibigwanisho bagifise abanyeshuri bane muri batandatu banyuruje bakuwe ku ishuri ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ni kimwe mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi biherutse muri nigeria muri iyi ndwi iheze ibi bibaye mu gihe igihugu kiri mu myiteguro y'amatora muri uku kwezi kuza kwa kabiri komiseri w'igipolisi muri leta ya nasarawa byabereyemwo mayaki mohamed baba yavuze ko abasirikare abapolisi abanyagihugu birwana ko hamwe n'abanyagihugu muri rusange bariko barakorera hamwe barondera abo banyeshuri bagisigaye abagabo bitwaje ibigwanisho ku munsi wa gatanu niho batera ishuri ry'intango ry'i alwaza muri district ya doma abanyeshuri bagishika ku ishuri banyuruza batandatu muri bo abajejwe umutekano ku munsi wa gatandatu ariko barashoboye kugarura bane muri abo bana babiri b'abakobwa bari baranyurujwe babahuza n'imiryango yabo amashuri akunze gutegwa muri nigeria hatumbereye kunyuruza abana kugira iyi miryango yabo isabwe amafaranga imbere yo kubarekura
washington ijwi ry'amerika amakuru hirya no hino ku isi tuyabandanirize mu yavugwa mu makungu hano muri leta zunze ubumwe za amerika muri leta neza na neza ya california umuntu yitwaje inkoho yararashe yica abantu cumi bari mu nzu y'ubutambiro bahimbaza umwaka mushasha w'abashinwa ubwo bwicanyi bwabereye mu gisagara ca monterey park ni mu karere ka los angeles abategetsi muri ako karere bavuga ko uwakoze iryo bara yaciye ahunga kandi akironderwa gushika n'ubu utwara ikomine ibyo byabereyemwo robert runa yavuze ko ico gitero cabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu cahitanye abagabo batanu n'abagore batanu nyene hamwe n'abandi icumi bakomeretse uwakoze ubwo bwicanyi avuga ko ari umugabo afise amamuko muri aziya imvu yabimutumye ntiramenyekana ni ubwicanyi bubaye nyuma y'amezi abiri abandi bantu batanu biciwe mu nzu y'ubutambiro mu gisagara ca colorado springs muri leta ya colorado
washington ijwi ry'amerika n'aya makuru yerekeye intambara hagati y'uburusiya na ukraine abategetsi b'ubudage n'ubufaransa barahuriye ejo ku imana mu gihugu cy'ubufaransa baganira ku kibazo cy'uko ubudage bworungika muri ukraine ibiduga by'intambara bya brende byiswe leopard kabiri shanseliye w'ubudage olaf scholz amaze igihe aremerwa n'ibihugu bya buraya bafadikanije gufasha ukraine aho asabwa kwemeza no kurungika kurungikira ukraine ivyo biduga bya gisirikare shanseliye ntiyavuze nimba ubudage bugiye kwemera kurungika ivyo bigwanisho ariko itorokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika reuters ryavuze ko yavuze ko ingingo nk'iyo izofatwa babanje kuvugana n'abo basangiye ico gikorwa barimwo leta zunze ubumwe za amerika perezida w'ubufaransa nawe emmanuel macron yavuze ko nawe ashobora kuzorungika muri ukraine ibiduga nk'ivyo vy'intambara vyiswe Le- leclerc ariko kandi avuga ko ataco ashobora gukora kizotuma umutekano w'igihugu ciwe uhungabana canke vyongereza umuriro mu ntambara hagati ya ukraine n'uburusiya umushikiranganji w'ubwongereza w'imigenderanire n'ayandi makungu nawe james Cleverly nawe yavuze ejo ku Imana ko yifuza kubona igisirikare ca Ukraine kironkejwe ivyo biduga vya Leopard kabiri muri Amerika naho mushikinga amateka Michael McCall umurepublikani arongoye komisiyo ijejwe umutekano n'amakungu avuga ko Amerika ikwiye nayo kurungika ivyo bigwanisho
urakoze aloyizi bigirimana kutugezaho ayo makuru ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe kuri wa eshatu radiyo yacu vowa akadomo komu naho murahadusanga naho kuri facebook na twitter mudusanga kuri arobazi vowa radiyo yacu ingingo z'ingenzi mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo nta rujya n'uruza hagati y'imijyi ya bukavu na uvira rugishoboka kubera isenyuka ry'umuhanda nimero ya gatanu ibarabara ryacitse ibibazo byabaye ntawe uba uvira ngo ajye bukavu ntawe uba bukavu ngo ajye uvira Ah, murazi ko ibintu byose iyo bibaye gutyo nta ibyo kurya nte- ntibigenda ibintu ntibigenda abantu ntibi- ntibagenda ni amapene ni ibintu bigoye birakomeye biranagoye mazeze teofile ni umwe mu baheze mu nzira bari bavuye i bukavu berekeza uvira mu rwanda umunyamakuru ntwari john williams uheruka kwitaba imana yarayashyinguwe njyewe nabonye umurambo wa ntwari ntwari nabonye afite yari afite igikomere hano yari afite n'ahandi hano umuntu yakwibaza umuntu akoze impanuka akagira igikomere hano ku zuru ntugire icyo ubona ku munwa ntugire icyo ubona akananwa ntugire icyo ubona uwo ni metere bernard ntaganda umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi mu rwanda wari mu bamushyinguye ntacyo twebwe nk'urwego rw'abanyamakuru tuvuga hirya yo kuvuga ngo wari umunyamuryango yatabarutse turamuherekeje ibindi burya nyuma y'urupfu njye mbona ari nk'umuco ahari mu kinyarwanda dukunze gu- gushaka gukomeza kuvuga uyu nawe ni barore clefas ukuriye urwego rw'abanyamakuru rw'igenzura mu rwanda perezida evariste ndayishimiye w'uburundi yategetse ko inama zose z'inzego za leta muri icyo gihugu zizajya zikorwa mu rurimi rw'ikirundi n'ibyegeranyo bigakorwa muri urwo rurimi tubafitiye n'amakuru y'imikino ntimujye amakuru tuyahere mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo aho nta rujya n'uruza hagati y'imijyi ya bukavu na uvira rugishoboka kubera isenyuka ry'umuhanda nimero ya gatanu ababarirwa mu magana baheze kuri buri ruhande ibicuruzwa biva cyangwa bijya kuri buri ruhande nabyo byaheze nzira nyuma y'aho uwo muhanda usenyewe n'imvura y'umuhindo yaguye muri iyi minsi vedasite ngabo yanyarukiyeyo amamodoka yarabarirwa mu magana arimo atwara imizigo n'abagenzi yari avuye Uvira agana bukavu uyu munsi ku cyumweru yaheze mu nzira nyuma y'uko ibarabara rya gatanu iryo bakunze kwita rute nationale nimero 5 risenyewe n'imvura nyinshi yasenye ibiraro hirya no hino mu gihugu haba abagenzi babarirwa mu magana bari muri izo modokari cyangwa ibicuruzwa zari zitwaye byose byaheze mu nzira mazeze teofile twamusanze ku kiraro cya kavuguvugu avuye mu mujyi wa bukavu avuga yuko imodokari yabo yabuze aho inyura kubera ibiraro byasenyutse ibarabara ryacitse ibibazo byabaye ntawe uba uvira ngo ajye bukavu ntawe uba bukavu ngo ajye uvira Ah, murazi ko ibintu byose iyo bibaye gutyo ntawe ibyo kurya ntibigenda ibintu ntibigenda abantu ntibi- ntibagenda No, ni amapene ni ibintu bigoye birakomeye biranagoye iri barabara ni ibarabara rihuza eh, ah, i- i- i- i- iri barabara ni ibarabara riva uvira rija muri province ni ibarabara rija rija hose niyo muri Nord Kivu ibintu byose ibintu byose biva ahantu ntaho bijya nta naho bijya abategesi abategesi nta kundi nabasaba ibyo nabasaba gusa ni ukubakerebera ni ukuzamo bakareba ukuntu ba- baramira abantu Pierre Aweyawe ni umuyobozi w'abashoferi b'amakamyo bakorera Uvira Bukavu nawe twamusanze aho ku kiraro cya Kavuguvugu ari kumwe n'abandi bashoferi bari gushaka aho banyuza imodokari zabo mu ruzi avuga yuko bahomba ibintu byinshi kubera kunyura muri aya mabarabara yasenyutse ndetse n'ibiraro byasenyutse tunapata shida na ba- ba- benye kwenda kusoko nashe benye kubeba mizigo bamwe batenda Kalemi bengine bakwenda Kongolo she bote aha tunapata twahuye shida n'ibibazo sana.
kuko Tunawaomba abari kujya ku kabisa isoko natwe turi kujya kongolo na kalemi twabuze aho tunyura turasaba abayobozi ko badufasha kugira ngo tubone aho tunyura nubwo ibi biraro byasenyutse n'ibarabara twishyura imisoro ariko leta ntiradukorera ibarabara tunalipa matranscome tunalipa makontrole teknike tunalipa lakini hakuna kututengenezea usibye aya mabarabara n'ibiraro byasenyutse muri Uvira sosiyete sivile igaragaza yuko hari abandi bantu babiri bishwe n'imvura mu mujyi wa Uvira bitewe n'uko uruzi rwa Nyarumanga rwuzuye rusenya inzu bari basanzwe batuyemo abatuye muri aka karere ka Uvira barasaba leta ya Kongo kugumira inzuzi ndetse igasana n'amabarabara kuko iyo imvura iguye isenya ibintu byinshi turasaba leta kuko yatwuba- yatwubakira umuhanda kubera kuko uyu muhanda utubatse nta buhahirane buba buri hagati ya bukavu na uvira ndetse na kalemi kuko umuhanda ni umwe ukoreshwa n'abantu bose waherukaga kubakwa ryari Ah, ndibaza ko uheruka kubakwa kera cyane igihe cya mobutu hashize imyaka irenga mirongo itatu uwo muhanda utarubakwa na rimwe twavugishije minisitiri ushinzwe itumanaho n'ubwikorezi mu ntara ya Kivu y'Epfo arimasi mathieu atubwira yuko ayo makuru y'icyo kiraro cyasenyutse ndetse n'ibarabara ryasenyutse ntayo azi ariko nayamenya barohereza abashinzwe gukora ibarabara gukora ibyo biraro byasenyutse ubusanzwe iri barabara rya gatanu ryasenyukiye muri teritwari ya Uvira niryo barabara ryonyine rihuza intara ya Kivu y'Epfo na Tanganyika ndetse na Maniema Vedase Ngabo ijwi rya Amerika Uvira amakuru tuyakomereze mu rwanda umunyamakuru w'umunyarwanda ntwari john williams uheruka kwitaba imana yarayashyinguwe polisi yo mu rwanda yavuze ko yazize impanuka y'imodoka ariko bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu arasaba iperereza ryimbitse ku rupfu rwe ntwari john williams yari umuyobozi w'urubuga ireme.net n'umuyoboro wa pax tv umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa yakurikiranye umuhango wo kumuherekeza
mu marira mu kababaro mu ntimba n'agahinda nibyo byaranze umuhango wo guherekeza umunyamakuru w'intwari john williams uyu munyamakuru yapfuye mu rukerera rwo kuwa gatatu w'iki cyumweru azize urw'impanuka nk'uko byatangajwe na polisi y'u rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda urupfu na magingo ya rutaravugwaho rumwe bamwe mu banyarwanda barimo abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho bari imbere mu gihugu ndetse n'imiryango mpuzamahanga irengera iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu baravuga ko urupfu rwe rukomeje gutera urujijo rukomeye metre bernard ntaganda perezida fondateri w'ishyaka pes imberakuri umwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bari banaherekeje umunyamakuru ntwari nawe aracyabona urwo rujijo ngewe nabonye umurambo wa ntwari ntwari nabonye afite yari afite igikomere hano yari afite n'ahandi hano umuntu yakwibaza umuntu akoze impanuka akagira igikomere hano ku zuru ntugire icyo ubona ku munwa ntugire icyo ubona akananwa ntugire icyo ubona ibyo bintu byo byose byumvikana ariko ntabwo ndi gushinja polisi ahubwo ndi kuyereka ko igomba gufata umwanya igasobanura u rwanda yewe n'amahanga twebwe dufite amakenga ku byo polisi y'u rwanda iri kuvuga kereka ninabwira abanyarwanda ko ari ya polisi itari abanyamwuga uyu munyapolitiki mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika nawe afite impungenge ko umunota ku wundi ibyo avuga bidasobanutse bishobora kumugeraho ejo bundi rero ubu ni njye uzatahirwa cyangwa n'abandi bameze nka ntwari bazamera nka wa wundi iti turapfukiranya tugakora ibi ngibi ntaganda tumu- tumurigise ubwo nyine tuzakomeza dupfukiranye abanyarwanda tuve ngo habaye agisida n'ubundi buryo bakoresha urabyiyumvamo kuba warigiswa oh iyo ukora mu rwanda ukora politike muri leta nk'iyingiyi dufite leta y'igitugu mu rwanda itarigeze ibaho usibye umunyapolitiki uvuze ibi na mugenzi we madamu victoire ingabire umuhoza ukuriye ishyaka darufa umurinzi akomeza kugaragaza urujijo ku rupfu rwa ntwari imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nka human rights watch ifite icyicaro muri amerika nawo uvuga ko urupfu rw'uyu munyamakuru rudasobanutse uyu muryango ugakomeza usaba ko habaho iperereza mpuzamahanga ryigenga ryagaragaza niba ntwari yarahotowe cyangwa se niba koko yarakoze impanuka ari kuri moto ijwi rya amerika yashatse kumenya niba urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu rwanda rmc rwiteguye gusaba polisi y'u rwanda gukora iperereza ryimbitse mu rwego rwo gukuraho urujijo bwana cleofas baruri ukuriye uru rwego yatubwiye uruhande bahagazeho ntacyo twebwe nk'urwego rw'abanyamakuru tuvuga hirya yo kuvuga ngo wari umunyamuryango yatabarutse turamuherekeje ibindi burya nyuma y'urupfu njye mbona ari nk'umuco ahari mu kinyarwanda dukunze gu- gushaka gukomeza kuvuga umuntu yitaba imana abantu bakagerageza kuvuga ibintu byinshi ariko n'ahandi no mu isi iri siviriza abantu baravuga niyo mpamvu baba babona za autobusi ngira ngo za autobusi burya ni izo gukuraho ibyo abaturage bita amagambo abaturage rero bivugira amagambo ariko uwagiye we aba yagiye kandi navuga ngo mu izina rya media fraternity yatabawe yaherekejwe ibisigaye abumva hari imanza nibo babivuga na responsabilité juridique penale ni yabo ubuhamya bwatanzwe kuri ntwari ku munsi wo kumushyingura murabwumva mu ijwi rya mushiki we joyce abayisenga avuga uko musaza we yamubaniraga n'ibyo yari yaramusezeranije ngewe icyo mwibukiraho gikomeye ni uko yanyigishije kuririmba akanyigisha ibintu by'imana akanshyira mu muziki w'imana bwakomeje kugenda muri ngewe kuri ubwo ngubwo ku buryo niwe yari afite isezerano ryo kuzanyigisha umuziki no kwigisha abana banjye muzike icyo ni cyo kintu muherukiraho ambwira ni nacyo numva nyifite muri we ku munsi wo gutabara umunyamakuru ntwari byari bigoye kubona wahagarara ku maguru ye abiri akagira icyo amuvugaho yemye cyatambuka mu itangazamakuru erize byiringiro umuyobozi w'ikinyamakuru indatwa yemeye kutuvugisha Eh, kimwe mu bintu ntazamwibagirirwaho wa- william twakoranye kuri sitidiyo yari umuhuza amateka cyane kuko yakoraga igitaramo cyiza cyane yari umutokozi w'inkuru mwiza eh, kuko bamwe mu banyamakuru twagiye tumunyuriye imbere mu kweditinga inkuru zacu ku buryo hari zimwe mu nkuru twagiye dukora william yagukosora wayishyira muri kompetisiyo ukaba watsinda uvanyeho abavandimwe n'abaturanyi be ndetse n'abanyamakuru bagenzi be bamushyinguye ntwari yanashyinguwe cyane na rubanda yagiyeho ijambo mu nkuru z'ubutabera n'iz'akarengane na cyane ko yari azwi nk'ijwi ry'abativugira nk'intero y'ikinyamakuru cye pax tv na ireme news net mu banyapolitiki bamushyinguye barimo madame victoire ingabire w'ishyaka darufa umurinzi na bernard ntaganda w'ishyaka pesi mberakuri ku ruhande rw'abari mu butegetsi haje depite frank habineza ari kumwe na depite jean claude ndezimana bo mu ishyaka democratic green party baherekejwe n'abandi bayoboke baryo abanyamakuru nabo bari bitabiriye uyu muhango barangajwe imbere na bwana cleofas barore uyobora urwego rw'abanyamakuru b'igenzura rmc umunyamakuru ntwari yashyinguwe mu irimbi rya nyamugari ku kamonyi asize umugore n'umwana yari afite imyaka mirongo ine n'itatu y'amavuko ku itabaro mu matamatama bamwe bati agiye hakiri kare dukurikije uko yari azwi abandi bati ahubwo yaratinze ehe bugira ubusa ijwi rya amerika ku kamonyi mu majyepfo y'u rwanda tuve mu rwanda tujya mu burundi perezida evariste ndayishimiye w'icyo gihugu yategetse ko inama zose z'inzego za leta zikorwa mu rurimi rw'ikirundi n'ibyegeranyo bigakorwa muri urwo rurimi perezida evariste ndayishimiye yabitangaje ejo ku cyumweru mu nama y'ishyaka rya sndfdd riri ku butegetsi inama yabereye mu murwa mukuru wa politike igitega eloge willy kaneza iryo koraniro ridasanzwe ryari ryitabwe n'intumwa z'umugambwe sende devudede uri ku butegetsi zari zavuye mu ntara cumi n'umunani zigize uburundi abaserukira ibihugu byabo mu burundi harimo wa leta zunze ubumwe za amerika ubuholande ubushinwa turukiya n'abandi hatibagiwe amashyirahamwe yigenga yo mu gihugu hagati hamwe n'imigambwe icuditse na sende devudede nyuma y'amasengesho yo kugurura iryo koraniro n'ijambo ry'intangamara rya perezida evariste ndayishimiye abatumire n'abamenyeshamakuru baroye ku ruhande maze abagumyabanga ba sende devudede baja mu mwiherero wamaze nk'isaha irenga gato basohotse nansi linete mutoni komisiyo yajejwe kumenyesha amakuru yasomeye ikoraniro ivyagezweko muri ivyo umukuru w'igihugu yategetse ko mu nama za bose za leta hategerezwa gukoreshwa ururimi rw'ikirundi na raporo zigatangwa muri urwo rurimi mu ntumbero yo guha agaciro ururimi rw'ikirundi mu bisata byose by'igihugu muri iyo ntumbero amanama yose n'ivyegeranyo vyotunganywa mu kirundi ariko kandi muri CNDD-FDD basubiye kumenyesha indongozi nshasha umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe niwe yasubiye kwizerwa konye n'icubahiro ndayishimiye evariste ariwe arongoye inama nkuru y'inararibonye mu ntumbero yo kuzuriza inzego z'umugambwe CNDD-FDD hisunzwe amategeko ntunganyamugambwe na ntunganyabikorwa hatanguye igikorwa co gutora umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD hakaba hatowe umugumyabanga ndikuriyo reveriyano muri iryo koraniro ridasanzwe joseph ntakarutimana aheruka gutorwa kuba umukuru w'inama nshingamateka ya EAC yasubirijwe mu mabanga y'icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi uwo mututsi yaturuka mu ntara ya ngozi mu buraruko yasimbujwe n'uwundi mututsi ni siriyake nshimirimana icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka aturuka mu ruhigi mu buseruko umugambwe sendedefdede wakoze kandi igikorwa c'iteka co kuzuriza inzego mu nama nkuru inaribonye aho hatowe umugumyabanga siriyako shimirimana kugira ngo abicegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ikoraniro ridasanzwe rya CNDD-FDD ryanagarutse ku migenderanire y'u Burundi n'u Rwanda bandanya bworohereza impunzi z'abarundi bahungiye muri ico gihugu kugira ngo bashobore gutahuka ivyo navyo bikaba biriko biraja mu ngiro ugutanga abagirijwe gushaka gutembagaza ubutegetsi mu gihugu c'u Burundi bahungiye mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kugira ngo barenguke imbere y'ubutungane bw'igihugu c'u Burundi ugutanga atasabwe abicanyi cumi n'icenda bateye uburundi mu kwezi kw'icenda baca basubira iyo baje bava hanyuma barafatwa n'ico gihugu perezida neva nk'uko amaze iminsi bimuhangayikishije n'uyu munsi yagarutse ku bafasha biwe yasanze batabikwiriye umukuru w'igihugu yagarutse ahanini ku bagira ibiturire n'abanyonyeza amatungo ya leta yabivuze yishimikije ahanini urugero rw'urugomero rw'umuyaga nkuba rwo ku mpanda mu ntara ya bubanza mu burengero bw'uburundi aho igihugu cahombeye miliyaridi mirongo itanu na zine z'amafaranga y'amarundi nk'uko umukuru w'igihugu yabitangaje kubwo umukuru w'igihugu abafise amabanga canke abakozi ba leta badatunganiriza abanyagihugu basa n'abicanyi dukura umutima ku kindi kintu icyo ari cyo cyose bijyanye n'inyungu yiwe y'umwe wese ufata ukariha igikorwa kitarakobanuze amahera nyine ugasohora ndeka ndababwira uwasinyiye kugira taransiporo y'umuyaga nkuba wa baranje mpanda yararishwe ku rugomero rutaranabaho amahera aciramuhari rwo muri ndongozi uri ndongozi abaca ndababwire indongozi y'ubu itegereza gutandukana n'indongozi ya kera niyaba iya kera yararya kuko hariho ababaza unyerekana ni aho barira ngo nanje ndabe ko notamira na dukeya nk'uko umenya mu cubunga hari igihugu kiriko kiraja urazi gukenesha umwenegihugu bazi ukunda ubwoko bwawe n'itunga rusange ubwoko bwawe aho uratangwe kwiyumvira ngo abahuta abatutsi abatwa ubwoko bwawe n'abarundi ikiyagiga ca leta nico umwenegihugu uwo ari we wese ajya uhembwa niwe aba yaguhembye none uciye uvuga ngo muko mukorera ngo baza usubire umuhembo bugira kabiri umwishe iri koraniro ridasanzwe ryari ryatanguriwe n'amasengesho y'iminsi itatu musenyeri mukuru wa diyoseze ya gitega yuguruye ku munsi wa kane yasavye umugambwe sndfdd n'abategetsi bawuturukamwo kwimakaza ingendo yo kubahiriza agateka ka zina muntu no kwerekana mu bikorwa ivyo badasiba gutangaza kw'imana bayihaye ikibanza ca mbere eroje burikaneza ijwi rya amerika
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino duhera mu burundi aho ikipe ya bumamur vitalo na flambo du centre yari mu myanya ya mbere itatu nyuma y'igice cya mbere cy'irushanwa ry'umupira w'amaguru mu burundi yatangiye igice cya kabiri desire hatunga imana kuri uno w'imana niho umunsi ugira wa cumi na gatandatu w'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu burundi wasozerwa umugwi wa flambo du centre wagiye gutsindira buja city wabo ku bitsindo bitatu kuri kimwe rukundo jean dodieu icegera c'umumenyereza w'uwo mugwi wo mu ntara ya gitega amenyesha ko ibiruhuko bahoramwo babikoresheje mu kongera inguvu abakinyi no kubategura mu mutwe amenyesha ko ihiganwa ari rirerire bakoze ku buryo abakinyi binjira muri ico gice ca kabiri bameze neza ari intsinzi y'agaciro kuri twe kuko duhaye kugira intango nziza muri zino nkino zo gusubiriza twaraye dutanguye kuko tugiye kuraba ngaruke twarangije igice cya mbere fazale ntabwo twe twarangije neza muri make za nyuma mbere ko tugize intango nziza muri faze rutu icyo bitanga icyizere kandi uwo mumenyereza aremeza ko intumbero yabo ari igikombe ngo kuko abo bahanganye ata kinini babarusha tugiye kuraba ingene inkino z'igice cya mbere rero higanwa zari zarangiye tu- iya mbere n'iza- n'iya kabiri zadusunze amanota abiri abiri tugerageza gutsinda mace zishoboka nyinshi zishoboka komsa amadiveriseri nawe bacu bagize u- utsitarana gatoyi dushobora kuba dufashe ikibanza cya mbere umwanya n'umwanya ama tumaze kugifata tukarondera ingende eh, tukigumaho mu zindi nkino zabaye bumamuru yatsinze musongati ibitsindo bibiri kuri kimwe vitali itsinda olympic star ibitsindo bitatu ku busa interstar yatsinze tigre noir igitsindo kimwe ku busa ni nacyo kandi kanza united yatsinze top junior message ngozi yatsinze burundi sport dynamic ibitsindo bitatu ku busa egre noir itsinda atletico new oil ibitsindo bibiri kuri kimwe nayo rukinzo ikaba yanganije na magara young boys ibitsindo bitatu ku bindi inyuma y'urwo rukino rugira cumi na gatandatu bumamuru igumana ikibanza cya mbere mu ihiganwa rya rugby naho ku munsi ugira kabiri umugwi wa rumuri niwo witwaye neza mu gutsinda tornado worohewe cyane umumenyereza w'uwo mugwi wa kaminuza y'u Burundi amenyesha ko biteguye bihagije kugira azoshobore gutahukana ihiganwa ry'uno mwaka twenga twasumbije defanse na entrema nyinshi tugira icyo dutaravaya rwose ni defanse kuko ataka irizana yego na ataka turayitaravaya mugabo abaye twateza kubasha ko presiyo rwose kubera dushobore kubabuza ko bakina twabaye umupira umwanya munini twabujije ko bakina bo rugby ni ikintu bisaba yuko muba solidere mutabaye solidere habaye agafaye gatoya gutsindwa ni rimwe muri volleyball naho kuri uno w'imana niho hasozerwa ihiganwa ry'uburundi bwose ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mu bagabo igikombe cyatwawe na rukinzo tsinze bujumbura uwezo wa ndani umugwi w'igisagara cya bujumbura ku maseti atatu kuri abiri mu rukino rutoroheye na gatoya abakinnyi ba rukinzo mu bigeme naho igikombe cyatahukanywe n'umugwi w'igisirikare muzinga utsinze pantas team ku maseti atatu ku busa desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika
imikino tuyikomereza mu rwanda aho muri shampiyona y'umukino w'intoki wa basketball ikipe ya reg basketball club yatsinze umukino wayo wa kabiri itanga icyizere cyo kuzitwara neza mu irushanwa rya basketball africa league jean claude munyandinda mu mukino w'intoki wa basketball mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'icyiciro cya mbere mu makipe y'abagabo yarakomeje ikipe y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibirebana n'ingufu mu rwanda reg basketball club yatsinze umukino wayo wa kabiri wayihuje n'ikipe ya kigali titans ukaba warabereye ku kibuga cya kaminuza ya kepla ikinyinya ku wa gatanu w'icyumweru gishize reg basketball club yatsinze kigali titans itayibabariye amanota mirongo inani n'abiri kuri mirongo itanu n'icyenda bamwe mu bakunzi b'umukino wa basketball bari bateze iminsi ikipe ya reg basketball club bavuga ko itazoroherwa na kigali titans cyane cyane ko iyi kigali titans yari yatunguranye ku munsi wa mbere wa shampiyona ubwo yatsindaga igihangange patriote basketball club nubwo yatandukanye n'umutoza wayo henry mwinuka ndetse na bamwe mu bakinnyi bayo barimo jean jacques wilson nshozwa byose n'umukiza erikaje na axel mpoyo berekeje mu ikipe ya apel basketball club ikipe ya reg basketball club yagaragaje ko igifite ubushongore n'ubukaka ikaba yiteguye no kuzitwara neza mu irushanwa rya basketball africa league rizatangira mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka mu mukino wayo wa mbere wa shampiyona ikipe ya reg basketball club yari yatsinze orion basketball club amanota ijana n'atatu kuri mirongo itanu na rimwe muri iyi shampiyona ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu rwanda butangaza ko ingengabihe y'imikino izakurikizwa uko yakabaye uyu ni claudette umugwaneza umuyobozi wa tekinike muri iri shyirahamwe uyu mwaka tubijeje neza ko karangiye twasohoye uretse amasaha ashobora guhinduka kubera impamvu runaka ariko n'abanyamuryango ba federasiyo aribo mayikipe twabivuganyeho ko iyi karandiri igomba kuba ari imwe idahinduka ibibuga tuzakoresha kugeza ubu ngubu ni ikibuga cya kepla kiri kinyinya ikibuga cya stekol kiri mu nganda hariya hanyuma ikibuga cya ur kigali muri ditu ikibuga cya iprc kigali hanyuma tukazagira n'ikibuga cya ldk kizatangira gukoreshwa mu kwa kabiri tukagira n'ikibuga gishyashya cya kimironko nacyo kizatangira gukoreshwa mu kwa kabiri tunyarukiye mu mupira w'amaguru mu mpera z'icyumweru gishize hatangiye imikino yo kwishyura muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu rwanda ku wa gatanu habaye imikino ibiri yombi ibera kuri stade y'u bugesera polisi fc yatsinze gorira fc ibitego bitatu kuri bibiri gasogi united inganya na kiyovu siporo ubusa ku busa ejo bundi ku wa gatandatu nabwo habaye imikino ibiri ikipe ya rwamagana city yatsinze espoir fc igitego kimwe ku busa kuri stade kamarampaka i rusizi as kigali itsinda marine fc ibitego bitatu ku busa kuri stade y'u bugesera ejo ku cyumweru habaye imikino itatu kuri stade umuganda i rubavu ikipe ya etenseri fc yatsinze rutsiro fc igitego kimwe ku busa kuri stade y'ubugesera habera imikino ibiri bugesera fc yanganyije na sunrise igitego kimwe kuri kimwe apr fc itsinda mukura victory sport igitego kimwe ku busa umukino umwe usigaye w'umunsi wa cumi na gatandatu wa shampiyona uzaba ejo kuwa kabiri ukazahuza Rayon Sport na Musanze FC kuri stade y'i Muhanga kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo ikipe ya mbere ni AS Kigali ifite amanota mirongo itatu n'atatu n'ibitego cumi na birindwi izigamye naho iya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ni Espoir FC ifite amanota arindwi n'umwenda w'ibitego cumi n'umunani yari Claude Munyandinda i Kigali inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyashoreje ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere jye mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma ndagira nti